الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الناس اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وشر وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته متدرع المحاضرات هنا مفتاح القلبين مفتاح القلبين فراغرتك قلبي لمين يجو أعني بها أو أعني بهما الزوج والزوجة فراغرتي جارسا في جارتي جيرين يساني خيست يجو نعم akkamitti ilmi namaa kun furaa jaartii isaa argachuu danda'a takkaa jaartiin akkamitti furaa qalbii jaarsaa argachuu dandeessi. Mawduucni takkaa mata dureen muhaadaraa teenya jaarsi akkamitti furaa qalbii jaartii argata. Jaartiin akkamitti furaa qalbii jaarsa isii argatti. Naam. Awwala waa qabla kulla shay waa hunda dura ilmi namaa wanni irratti tarkiizii godhuu qabu takkaa ilaalcha guutuudhaan itti garagalee ilaaluu qabu manni isaa kun dhiiroo mana shari'aa islaamaa irratti ijaarame dura. Mana isaa kana keessa islaamummaan ni jirti. خناف إرجما ربي عليه الصلاة والسلام تنكح المرأة لأربع منها فاظفر آه ولدينها فاظفر بذات الدين تربت يدك دلان وأفري في رمم تيجي بودا ترامي تدين عبد خيسا في الدوجين حرك خلفا قبتو إيجا كستي ربي سبحانه وتعالى قرآن خيستي يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا mana kee keessa dura shari'aan islaamaa gad dhaabbattee jirti osoo furaa jaarsaan barbaanne takkaa osoo furaa jaartiin barbaanne jaartiin kee taati mana waliin galchu salaata ni qabdi dura yoo ni fi isii fi rabbii isii jidduu hariiroo laaffatte sii fi isii jidduu hariiroo ni jabaatti yaadi jechuudha yoo atii fi rabbii kee jidduu hariiroo laaffatte hariiroon teetii fi isii jidduu ni jabaatti yaadi jechuudha yaanna namni gartee daangaa rabbii tarkaanfate daangaa ilma namaallee ni tarkaanfate jechuudha. kanaaf rabbiin subhaana wataaalaa nabiyyoota isaa hedduudha dubbise jechuudha sunirraa nabiyyallah ismaaciil calaa nabiyyinaa wacalayhi salaatu wassalaam واذكر في الكتاب إسماعيل إنه كان صديقا صادق الوعد وكان رسولا نبيا وكان يأمر أهله بالصلاة جاتين تدر على أول نقطة والندرة إلى لوك أبدو جاتين تهل تداوم على الصلوات الخمس صلاة شنن نسلاتي eeni salaatti ati ni salaatta yoo salaatte qabxii lamadatti tarkaanfanne jechuudha rabbiin subhaana wa ta'aalaa nabicha isaa ajajeeti wa'amur ahlaka bisalaati wasxabir caleehaa laa nas'aluka risqaa haadha mana keetii salaatatti ajaji yoo intala taate abbaa mana sii salaatatti ajaji yooni fi ergamaa maali rabbii fi gabricha jidduu haanni jiru yooni fi nageete gabrootan gariin isaanii garii jidduutti haanni jiru nagayanii argata jechuudha. Kaitiyaan. adaba gartee furaa qalbii jaartii argachuurraa takkaa jaartiin furaa qalbii jaarsaa argachuurraa هل جعلت لها ذكريات لا تنساها طيلة الدهر أو ما دامت السماوات والأرض إيرواتين ما جارتي في جلاك أبو تكا إن تلتي جارتي في جلاك أبدو إيرو جرين خيسا خيسا تبريس تنير تني بشان داباتي أكاني في وان توكو خاتي دنيا رت إتي تناغوتي وان دتشي في سمين جرتون جارتين تنزا فنواسو takka isiin sii gootee jirti waan ati duniyaarra jirtu waan dachii samiin jirtu dhiiroo waan addaa takka ta ilaalcha ko bakka nituuf jireenya kee kana keessatti waan takka sii gootee jirti irraa barbaade jechuudha. Waliigalu jiru. Namni ammaan tana magaalaa dhaqee waan akkana kana walii bita sunii miti. Dhiiroo wanni addaa kee isiin sammuu tee tana keessatti katabde bishaan daabaatti ni jira. yoo jiraate walillaahi alhamdu wal minna yoo hin jiraanne haawil akkamitti jaartiin tee umrii tee guutuu waan takkichaa suniif jecha akkasii irraanfanne gurguddise. Isilleen akkamitti qalbii jaarsaa keessa takkicha kana katabatti karaa kamiinii falbidaar albidaar akkatti wal dorgoman warra waliin mana galuutu beeka jechuudha. Naam. Kaitiyaan. Badlu lxubbi lilxabiibi لأنه سبب لدخولك الجنة جارتي جارساف جارتين جارساف جالل أرجومو تكا جارتي جارتي داف جالل أرجومو يو جارتين جارساف جالل أرجومتي وهذا سبب لسبب دخول الجنة جنة إيسي سينو وني إيسين بيخو دنديسون جارت إيسي دنيا رتسري نجالتي كل سبب إن تلتي تكا جنة سينوف jaarsa isii jaarachuu ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam hadiisa sayatti alaa ukhbirukum birijaalikum min ahli aljanna dhiira teessan ta warra jannata isin himu san booda ashahiidu fi aljanna annabiyyu fi aljanna nabiin fi aljanna wasiddiiqu fi aljanna abubakar fi aljanna washahiidu fi aljanna oofee gama boodaatti ونساؤكم من أهل الجنة الولود الودود جارتين تيسان ور جنتاتي تم isiin dhaltu isiin jaarsa isii jaalatti ilaa hangam takka jaalatti hadiisni dhum yooni fi jaarsi isii isii aarsi takka jaarsa isii aarsite وتقول هذه في يدك هذه يدي بيدك حركي خيخوني حركي خيسا جرات حركي إسي فوتي حركي إسا خيسا خيسا فتقول لا أذوق بغمض حتى ترضى أني نماه الرفو حقاتنا الرجالة نمني ولدت آرون خوني نجري mana keessatti walitti aaruun ni jira dhiiroo bakka takkaa walitti aaranii gaafa isiin aarte yoo isis bakka takka aarte gaafa atti aarte yoo isiin si cinaa kaatee aarte bultiin hin deemtu bultiin hin deemtu ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam haati mana isaa isa biratti waan isa aarsu yoo daleede ergamaa rabbii waliin aaru hadiisa aishaa dheeraa keessatti jaartiin ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam takka keessummaa ergamaa rabbiitti keessummaa ergamaa rabbiitti keessummaan dhufnaan nyaata daleedee fi ergite sun safiyyaadha. Duba wayita kana Aishaa radiyallaahu anhaa waarda dhagaa fuutee sahanaa safiyyaa sun nama saanaan deemu gubbarra cabsitee saana addaan facaasee nyaanni keessa jiru keessaa faca'e arte monar arte dhiiroo ergamaa rabbi akka isiin arte kanatti wajjiin haaraa lakkinaaro yoo namni tokko aaree tokko qabbaneessu qabu. Duba ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jee gaarat ummukum gaarat ummukum ummaan teessanii naafte ummaan teessanii naafte nyaata walii qabaa jeetuma nyaata walii qabanii saanaa keessatti saanaa cabsisu keessatti waan jee inaa umbi inaa'in wilkaa namaata cabte wilkaa namaata biraa kafalee jiru gama rabbi alayhi salaatu wasalaam. Tokko yoo aare yoo isiinis aarte anaa sii gadi anaa sii gadi san booda yooni fi isiin aarte yeroo hedduu wanni bultiin itti diigamtu bakka aaraati. namni yoo aare namni keenya kun irra hedduun isaa yataharwal bixalaaq yoo isiin aarte aboo ani nayiqi yoo jiru tana daddabadde wayti harka darbite wayti nayiqi kullamaa zacalat wa kullamaa gadibat cufuma aarte cufuma quurama jaarsarraa agarte hundaa'u isiin kara heeru karaf hiikaatti kotteechu nayiqi ma ittiin jedhu namtichi kana sammuu isaa keessa maaltu dhufa mucciyoonti wanni nayiqi nayiqi jettuuf dhiiroo nama biraatti alaa arkattee jirti jechuudha waliigalii jiru. akka akkas hin taane yoo isiin aarte ati bishaan tahii ibidda isiin itti naqi qabbaneessi. Gaafa ati ibidda taatee aarte isiin bishaan isitti haalu mana gubatee gartee ibiddaan itti hin dirmatin jechuudha. Jaartii kee waan gartee jireenya keetiif eeggattu yoo isiin aarte anta laazim tukun muhaddii ati nama aararraa buusu ta'uu qabda malee nama isii cinaa dhaabbatee isii wajjiin takkaalamuu yoo ta'e isii lees garagaltee si arrabsiti takkaa faamiliitti arrabsiti takkaa ilmaan kee arrabsiti eegaa si bira dhufe jiruun takkaa hunaan dabarre khalaas waan ati amma dura gooteef hundaa'u wakkatti jechuudha. Kanaan tani gidduu maaltu dhufaa bultiin boora'uu dhuga dhufe. Akkasuma hin taane miftaax qalbeen furaan qalbii lameenii maali? Idaa gadi baaxaduumaa tokkoon isaanii hoggaare falyu sakkitil aakhar khalammada aaraa habufachiisu jechuudha. Khalammada aaraa habufachiisu jechuudha. فصدفاتي ألا ترفع صوتها على زوجها إذا جادلته والأب النجر dhalaan garii yeroo nagaya haallisii bareedu yeroo takkittii aarte waka'an akka waan ati mucoo tanaa wajjii mana kana keessatti akka hin daamini takka akka nama takkaa mucoo tanaaf waan takka hin godhini sagalee isii sirratti ol fuutee iyyitee hanga warri ollaa takka dhufee isin taazzabu takka taate. Wanni sun sun inni wal nama gaisaa maali? Jaartiin tun yooni fi tattaaffii goote. Eebii jaarsaa ala baasuudhaaf sagalee ol fudhattee lallabdeetti. ollaan natti haa dirmatu gaafa isin iyyaa qabdu sagalee ol fudhatteeti lallabde walaakin ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam yoo jaartii isaatti wajjii wallabe dhiiroo nama alaatti dhufee jiddu laala namni alaa jidduutti laala. Taitiyaan jaartii ta'e gaafa hojii wallabde takkaa jaarsa ta'e gaafa hojii wallabde على حسب المستطاع هكذا دهمتي ومن قدو جاء ممنا خلفتي في دين kuni gartee waan haqiiqatti irratti dhaqqabame jechuudha. Irri hedduun namni manguddoommaadhaan jaarsaa fi jaartii gidduu dubbatu rakkina jaarsaa fi jaartii gidduu dubbatame kana yeroo biraa gabbiheeti saahiba isaatiif takka haadha mana isaatiif takka uummata waliin hawaasa keessa jiraatu wajjin barri fi fuuna yaamaniitiin bareeda waan akkana kanaarra wallabani isiin akkana kana itteeni inni illee akkana kana itteeni tanaa tana gidduu usturaan gartee naamusni silaaf mana keessaa gabboo hin qabne alatti gabbee hadiyyoome. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam gaaf tokko Aayishaa wajjin wallabe. Aayishaa waan jettee ergamaa Rabbi ati aliyyi malee abbaa kiyyan jaallatte mana keessatti jeequmsi tokko uumame jechuudha. Duboota kana Abi Bakir itti ol seene. Dubaa Abi Bakir Aayishaa dha'uudhaaf ittichi figee ergamaa Rabbi alayhi salaatu wasalaam maal jeen dhiisii dhiisi. Abi Bakir firraa deemjee Abi Bakir eega kutee booda waan jeen dubaa Aayishaadhaan mee galtee jeen akkaan itti abbaa kee sirraa dhoorke. ee arge eegatti abubakri dhufe isaanii taa'ee waliin taphatu jiru waan jeen adkhilaanii fi silmikuma kamaa adkhaltumaanii fi harbikuma akka lola keessan keessan na naqanitti araara keessan keessan illee na naqaa jee abubakri isaanii walitti jirutti ol seen namnitti dhufu agarraan addaan dhaabbatan abubakri gabbaanaan ergamaa rabbi aayisha arafate yeroo hedduu badiin bakkitti dhuftu warra soddaatii wajjiin bakkitti wal gahan jaartiin mana keessatti jaarsaa wajjin yoo takkaa filamu waliin jette halkanuma kana takkaa guyyuma kana isaa dalagaa jiru meeshaa hunda manarraa guurrattee mana haadhaa galcheeti takkaa mana abbaa galti maal taate waan akkanaan nu godhe warri soddaa waan xiqqoo tokko gaarkan garaan isaan danda'u fuudhanii guddisan jechuudha fuudhanii guddisan tanaatanii gidduu maaltu dhufaa intalti tun akkaanii fi gurbaa sun jalaa nagee itti baatu mala dha'uun jechuudha ammoo gaafa kaan ogaa isaa walitti deebi'an isaan hawaliitii waliin taphatan walaakin ammoo haadha abbaa isii bakka jiranitti madaawanii jiran jechuudha waliif galii jira. akka akkas hin taane ala hasbi mustataa bakka bultii keessa manguddoon isin jidduu seenuun hin danda'amu maaliif hin danda'amne yoo ati aarte isin si araarfattu isin yoo aarte ati araarfadhu bakka kanatti furaan qalbii lamiin argame yoo ammoo namni isin jidduu seene halkanii guyyaa iyyansa ollaan dhageesse maal bar warraa baluuti aadaa isaaniiti ollaan akkasiin hin jahin kofa fi ajooytu abbaan walii qabata yoo ni fi jaarteetii wajji mana keessa wal dhabdeem aararraa buufachiisii isii mana keessatti araarfadhu yoo dadhabamtee dadhabamte fabacasuu hakaman min aalihaa wa hakaman min ahlii in yuriidaa in yuriidaa islaaxan yuwaffiq illaahu beynahuma gaafa yaa'iin eddommaatee namni walii galuu dadhabee cinqiin eddommaatte manguddoo karaa deemtu dhuftee mana keessa naqeen aayaan quraanaa fiihi ishaara aayaa quraanaa kana keessa dhaamsaa jira dhaamsi jiru maalii namni gartee reefka fi sagal dhiqaa akka jedhamu sunitti فبعثوا حكما من أهلها ورا إن تلارا من قدو القدا ورا قربان راي اللي القدا مالي في ربي سبحانه وتعالى من قدو قندا ورا هواسا قيس جريا مدان جنة فاميلي إن تلارا فاميلي قربان مالي جا أي بي تكاركين فاميلي تنقيس جرتو هنقدا دانتي تيسو دنديتي كمان يو إن كان مونو من أجي على خنتاو جارتي تنا وجه ولا بيقول نسيتو دبادو سيجدو دبتا وقا سيجدو دبتو خنا تكا تولا خيسا فانفدو أرارا خيسا نفدو boruu teessan malee qaliila keessan hin fadhu jechuudha. Ilma namaa kana waan alaa ta'e dhandhamtee hin laalleef nama karaa deemu hundaa'u bultii tee keessan eeqee bultii tee firraan jeeqee. Yoo dadhabamtee dadhabamtee faamilii isiirraa nama tokko fidi faamilii tiraa fidii ta'anii waliin haa dubbatan furmaannoo kun akkaan fi argama jechuudha. Naam. Kayittiyaan. أن تحث الزوج على صلة أرحامها يرو هدو يرو هدو بكي بولتين ديجمتون خرا ورا صداتين kuni gartee waan mirkaniidhatti namu irra dhaqqabee jiru. Akkamitti diigamti? Yoo jaartii horii qabate. Takkaa yoo jaartiin horii qabaatte horii isii yoo isiin surma isaanii qofaaf fannite inni illee gaafa horii qabu warra keenya kana malee namni biraa hin jiru yoo kaja'ute isii illeen akkuma ati yaada akkasii qabdutti yaada akkasii qabdi. Isa jaarsa kiyya kun faamilii tiyya naan jaalatu. Jaarsa kiyya kun faamilii tiyya naan jaalatu. Ati jaartiin teetu gowwaa hin taane ilmi namaa kun rifileektar. waan takka waan irra bu'uu dandeeytii waan sun laaluu qaba jechuudha. Sammuu ilma namaatuun sensitiividha. Waan xiqqoo takkaallee dandeeytii addaan baasuu qabdi jechuudha. Atiin ammoo osoo faamilii mucoo rakkina jiru faamilii teetiif waan akkanaa waan akkasii waan akkasii goote muciyoon tunumaata kanarratti hin beeku jettee ati gaafa kana jaartummaa waliin jiraachuu hin jirtu mucoo tana si fagawwaatii waliin jiraachuu jirti jechuudha. Yoo bultiin na haa jabaattuu feete sumunii warra keessaniif gootu warra siitiif illee godhe. maaliif isiilleen akka ati warra keessan gargaaru feetetti warra isaanii gargaaru feeti yoo akkas hin ta'in isiilleen gaafa waa harkattee horiisii warra isaanii geessi achillee maaliif tanaatiin gidduu maaltu dhufa jadalaa fi jeequmsaa fi rabshaa takkaatu mana kana keessatti argama jechuudha. Akka akkas hin taane isiillee hoggaan isin rabbii waasi kan oole warra keessanii faana kanaa kana geessi. Isii nagaan ta'u jechuudha. Warra keessan mi'a irra deemnee ziyaarruu jee faja'a. Osoo isin fira qaban qaban nuyi asii mirra warra keessan dheenaa jee. Isiilleen gaafa kana maal sii taate achii fira qaban qabaanne warra keessan nuyi asii faasin jechuudha. Takka achii fira qaban qabaanne warra keessan dawwaltee dubbisi tanaatanii jidduu soddaan lameen nagayni isaanii uumamuun bultiin tun nagaa harkachuu irratti ragaa jechuudha. Waliif gali jiru. Qaraasii fi jaartii ta'e jaarsa kee qaraasii warri soddaa hoggaa dhufe akkaanii fi fuula hin guurre. Fuulli har'aan tanaati warra soddaa guurte kun boru mucaa isaanii kanas garagalcha. Fuulli warra soddaatti har'a guurte kun boru intala isaanii kana sitti garagalcha jechuudha. Jaarsa kee nama akkamitti kabajaan qabuusa nuti ol seennaan bar fuula nu guure. Isiillee fuula isin guure abbaa. Fuula maaltu dhufa isiillee tasi jaalattu tun warra isaanii jibbuu irratti ragaan qabdu jechuudha. Maaliif warra isaanii ni jaalatte akkasi jaalatti. Yoo ammoo warra isaanii hin jaalanneef isiilleen booda jaalalchiisi si keessaa baati jechuudha. Naam. Kayitaanu. Kayitaanu. An taxussa zam. Jaarsa keetiif takkaa jaartii ta'e nyaata isii feetu hubatti beekiif. Yoo jaarsatee nyaata jaarsi kee nyaatu hubatti beekiif. Yeroo hedduu bakka kana rakkina jireenya hawaasa keessa. Nutiin ammaan tana akkana bakka tokko qabannu kun aalama uummata islaamaa kan yoo deemne hin beeknu walaakin hawaasni nuti keessa jirru kun nyaata gosa sadii gosa afurii bira tarkaanfachuu dadhabnee jirra jechuudha. Maallaqa dhabaa fi lakkii maallaqa dhabaa fi miti walaakin waan abbootii teenyarraa dhaalaa dhufne qofa mana keessatti nyaanni nuuf dhiyaataa jira jechuudha. Nyaanni ruuzaa fi paastaa fi biddeen tokko tokko akkam cina waa idaate waan biraa cinatti idaate jechuudha. Jaarsi ganama galte lagaa galees nyaata sadeeraa tokkuma mana jira jechuudha. Mokka biraati. Akka akkas hin taane jaartii ta'e tana darsii baasiif yoo inni fiisin nyaata godhuun bayne nama garii jira jechuudha. Ka keessummaa wajjin mana isaa dhufuu qaanfatu jechuudha. Maaliif jaartiin isaa nyaata godhuun beekti. Rakkinni isii raayi rakkinni isii raayi miti. rakkinni abbaa manaa raayi yoo inni fiisin nyaata godhuun bayne ergamaa rabbii alayhi salaatu wasalaam hadiseeti tokkoon keessan gabritti isaa barsiisee فعلمها فأحسن تعليمها وأدبها فأحسن تأديبها فتزوجها فله أجرين قبرتي تكتومان بين يوني في وابرسيس وأدبها ناتا من خيسة اللي كتقولة تبرسيسة إيغا سيوفونة سواب لما جرى إيغا قبرتي قبرتي تو ناتا كتبرسيسة أتدرك أمس رجلات برنوتا متى يسدرك أمس رجلات haadha mana keetii ta warrarraa fuute nyaatuma isii warra isaanii godhuu turte kana kanuma yoo isiin godhuun beekne kanuma irratti jaalatte takka hoggaan fi keessummaan si dhufte jaartiin ta'e nyaata godhuun beektu alaayii nyaata ta'e kan wayii takka fuutee fiddaaf jechuudha. Jaartii eenyutu balleessu jira abbaa manaatiitu balleessu jira takka abbaa manaatiitu dantaa dhabeef taa'e jechuudha. Nyaata ati feetu bi'an waa'ee al-muqtalifa nyaata bareedaa ati feetu abbaa mana kiyyaa nyaata akkamii feetu. yaada mana kiyyaa nyaata akkamiiti yoo nyaata akkamii hordofnu godhe nyaata isiin feetu nyaata ati feetu mana keessa argachuun dirqama namootu ammoo yeroo nyaataa kanuma fuuloli guuru kun sii ta'u nyaadhu takka jirtu ma jirtu sii ta'u nyaadhu takka ni ilaalta nyaanni kanuma nagaadha amma takkuudhaan durallee bifti nyaataa kanuma amma takkuudhaan boodallee bifti nyaataa kanuma bakka kana maaltuutu irrata jaalala namni nyaatarra walii garagalee waliin taphatu sunitu dhabamaa deema yoo nyaanni bareedaa ta'e jaarsi ni mirqaan. Har'a nyaata bareedaa nu goote. Jaarsi isaa kana maal godha? Ni gammachiise. Yoo ammoo nyaanni halkanii guyyaa faxarri laaqanii hiraanni alaamada umur amata guutuu yoo nyaanni san ta'e bakka nyaataatti jaartii tanaan galatuun jechuun isa dhiba jechuudha. Kayitiyaanu. Namni gariin jaartii nyaata kootiif nyaata gootiif uffata isaatti yaaddi mana isaa ijoollee isaa guutuu qabdiif. Khayrii jaartii tana rabbiin ija isa dhaamse. Khayruma jaartiin gootuuf tan hidhorku. deemee deemee nyaata dura keessi nyaata laalee isa guddaa irra dabre maal isa nyaanni keessa guddaan qabu takkaa isa guddaa qofa walaakin ammoo ibidda keessa sa'a meeqa teesse nyaata kana godhuuf hangam takka rakkatte ilmaanii wajjin hangam mana kana keessa turte namni yaadu hin jiru jechuudha akka akkas hin taane guyyaa nyaanni isa dara dabrees bishaan cina fitiitti feetu bishaanitti tuqadhu nyaadhu takkaanuu taajii yoon dandeenyellee mashaa'ira sii qalbii sii eeguudhaaf kanuma isa guddaa qabu sun nyaadhu guyyaa lammadaa ammoo haasa'u biraa keessatti bari nyaanni kalee sun xiqqoo isa guddaa kana mee arraan sana xiqqoo dhugaa xiqqeessi haasa'u keessatti kalaam khafiif laa yajrahu haa qayyisiin madeessine suutatti ittiin ta'e gaafa kana maal taati bakka nyaataatti illee jiruun bareedduu ta'e jechuudha naam kan itti yaadu yeroo hedduu jaartii wanni jaarsa jala baddu jaarsi jaartii irratti wanni baduu danda'u ashaabu suu saaxiba badaa geelee badduu yoo qabaatte guyyaa ati dalagaa ooltu isiin guyyaa geeleesiitii wajji mana keessa oolti gaaroommina jaarsa isii takkaa jaarsi kiyya waan akkanaa na godhe waan akkanaa na godhe sakhee kun waan akkanaallee isin godhu waan akkanaallee isin godhu kanaatan gidduu galgaloo gaati mana galtee isiin fuutee quba kurranu sirra lakkoo jechuudha. Waan akkanaa naan goone waan akkasiitiin fada waan akkasii geeleensi waan tanaa kana gidduu maaltu dhufa bultii mana kee keessaa jeequmsa fiddi jechuudha. Akka akkas hin taane nama bultii teetti taphattu yoo gartee geelee akkasiirraa isii murtu jaarsa keetillee yeroo nagaa osoo soo deemu jiru nama dhiiraa tokko saahibee eegasii mana keessatti jeequmsa argame nama sunii waliin deemu jettee jaartiilleen jaarsa seeruu mirga qabdi jechuudha. Yoonif yeroo kami yoo isaan kan walii bulan ta'a yoo ammoo ana abbaa manaatiin ajajjaajee dhugaatii abbaa manaatii isiin sin ajajju yeroo gabaabaa keessa bultiin diigamti jechuudha. Kayichaan yeroo hedduu ilmi namaa kun waan jaalaltii dulloomtu yaada jechuudha. Waan jaalaltii dulloomtu ta'uu yaada jechuudha. Keessaaf namni hoggaa ilmoota kaafi lama dhalee jireenya akka gartee nama manguddoo jiraate jechuudha. Maalirratti isiilee mana keessa laata aba dantaan qabduuf huccuun isiin itti raftu ka daa'imaa wajjiitti teessu haala waada keessa jaleedu ka jaarsa biraan teessu tokkuma. Namtichi kun hoggaanii fi alaa galee huccuun isiin itti rafti yoo kana ta'e takkaa kajoollee gartee harmatti osoo kan oote haala waada keessaan seentu kan oote guyyaa oofa isaa guyyaa inni wiikiindii mana keessa taa'u yoo huccuma tanaan bira teessee olumaa gad mana kana keessatti jaalalti tanaatiin gidduu maal ta'aa deemti moofa waati deemti. Akka akkas hin taane jaartii ta'e waan ni kanniif qeequmsa jabaa kanniif akkaanii fi huccuu irraa huccuu ati feetu mana keessatti argachuu dandeessi. Ani huccuu tana na bira taa'uun fadhu huccuu tana bakka hirribaa godhadhu taa'ala waadaan jaartii teetiif uffata si tartiiba qabsiisu. Yoo ammoo ilaallee namni kun hundi hoggaa mana galee laa samax Allah rabbiin godhini garii dubartiin ni jiran kanuma huccuu takkaan jaarsa bira ta'an jechuudha. Mokka biraati. Akkasuma jechuudha. Akka akkas hin taane sagantaa huccuu. bakka hirribaatti, bakka nyaataatti, bakka waliin ta'anitti, bakka ilmaan hoosanitti huccuun isiitu adda ta'uun maaliif barbaachisa? Yoo ta bakka ibiddaa isiitti ol garagaltee dhuftee huccuun tun aara aaraa jiru. Ta bakka hirribaatti yoo dhuftee si gabbaate huccuun tun hirriba hirriba shiruuf kooti. Ta ijoollee wajjin jiraattu huccuun tun ijoollee ijoollee shiruuf kooti. Ayi tanaa tana gidduu maaltu jira? Jaalalti ta'e guyyarraa laaffachaati deemti. Kanaaf maal jenna al-mahabbatu laa tashiiquu jaalaltii hin dulloomtu walaakiin jaarsaa fi jaartiitu sababa itti taha jaalalti isaanii moofa'u takka dulloomuu irratti jechuudha. Yoo ilaalle nabiyyallaa Ibraahiima calaa nabiyyinaa wa alayhi salaatu wassalaam isaa gartee manguddoo amata saddeettama achi tarkaanfatellee jaartii isaatti wajji haala gaariin jiraate ilmoo jaartii isaa irraa barbaaduudhaaf rabbi inni wahana alcazmu minni washtacala arraasu shayban walam akun biduucaayka rabbi shaqiyya. وإني خفت الموالي من ورائي وكانت امرأتي عاقرا وهب لي من لدنك وليا خمن قدوم يجرو خجارتي نساء مشينتي نما من قدوم تيتو يوني في نما تكون نال جالنم جارتي يو جارتين جالنم المور رمبر بادو يجو مالف جالتي تلكما ديما ديمتو لكما ديما ديمتو يوني في خرد اللوما اشتر كان فتة نموتو غرتي أولي ديرو بلو مجرد أولي ديرو بلو مجرد akka akkas hin taane jaartiin akkaanii fi jaalaltii isaa lameen jirutti immoo foyne gama lachuun raawuu juhuduu tattaaffii godhuun isaan lachuu dhuftu jira jechuudha. Asirratti akkaanii fi namni gariin jaalaltiin dulloomti jira. Gurbaa tokko balaga min umrihii hawaali samaaniina sana amata saddeettama achi tarkaanfatee jira. kuni waan waaqii agartee barreeffamaan kitaaba kan jiru jechuudha. Amata saddeettama tarkaanfatee jira. Gaafa kaan dhukkubsateeti mana haakimaa dhufe quba isaa kanarratti waa baanu. doktara wajjin baallama qaban doktarri ammoo isuma akkanatti dawaata wanni faashaa harraa baasee haanti godhuufi jiru jaarsa kun maal jeen silaa gartee xiqqoo na jarjarsitee jeen jarjaraan qaba. Baallama naa waliin qabdaa jarjara maaltu fideennaani yeroo namni inni kana jiru kuni ganamarraa sa'a lamaaf cina. Sa'a saditti baallamaan qabaa jeen baallama maalii qabda jennaani uriidu ana tanaa walal ifxaara ma'a xurmatii haadha mana xiyyaatti wajjin nyaata nyaachuu deemaa jeen. duba wayta kana hay haadha mana keetiiti wajji yoo nyaatee ati ammaan tana duba kun anuu siifin dawaa godhu jira jarjara maaltu dhubeenaani lakkii sa'aa sun dabarsuun fadhu sirra laaltiihi jetteen jaartiin ta'e yoo nifi sa'aa sadeen irraa ganamarraa sa'aa sadeen kan yoo dabarsite sirraa aarsi jennaani wallaahi laa tacqilu shay'an isiin aaraa fi gammachuu addaan hin beeytu li'annaa hiya fi daari ricaaya mana gartee hospitaala gartee ganda gartee manguddootii fi nama rakkina sammuu qabuu fi kana kana keessa jirtisiin maaltuutu kanaan isi geenaani hawaalii hamsa sanawaat ammata shan guutuu an nyaataa waliin nyaadha laa tacrifunii man ana ana naman tee nan beeku nan beeku maali jennaani cindaa kiffa fil aqli xiqqoo gartee sammuu isiirra rakkinni dhufee jedhama shan guutuu sa'aa nyaataa hunda inni waliin nyaata duba dooktarri maal jeen eega isiinuu atii kana nama taatisin beeku amma kunoo wallaanamu jirta maaliif ifirraa dawaati tana bakkaan gahatte tartiibumaan hin deemne silaahuu dhayitura qubaattuu edda sibee jennaani wallaa isiitu edda nan beeyne malee isii yoo nan beeyne anniin beekaa jee isii yoo nan beeyne anniin beekaa haadha huwa hubbu lxaqiiqi jaalatti dhugaatan jechuudha amma ta saddeettama nama tarkaanfate jaartii rakkinni sammuurra dhufe tagartee ganda manguddoo takkaa ganda gartee hospitaala addaatti achi keessa jirtu sa'umas nyaataa ta dhufte hundaa'u kophaa deemee nyaata jechuudha. Amma shan guutuu namtittiin tun takka haati mana isaa tun isa kana khabiraati addaan hin beeku. Walaakin maca daalika hedduu bolola qaba haadha mana isaatii wajjin nyaata jechuudha. Walii gali jira. Kun hundi maalirraa yoo ganama duraa namni mirgaan wal qabatee deeme alaysa Allahu yaquu rabbiin quraanaa keessatti hin ta'u. ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عمل من شيء الماني في جارسا في جارتي وندا ربي جنة خيشتي والبير في لا ور دنيا رتي حال غاري ولين ديني حال لو إيرو إرغم ربي عليه الصلاة والسلام حال كميني برئيساتي ولين تري عائشة رضي الله عنها وأرضاه ما غرت على أحد ما غرت على خديجة بنت خويلد ani takkaa beeree ergamaa rabbii irraa takkaa masaanuuti yoo hundarraa takkaa ni gaafte hangaan gartee khadiijaa irraa hin hafe takkaa ta'a. لأن النبي صلى الله عليه وسلم يذكرها إرجما ربي يرو هدو حاسو إسا خيستي خديجة دبت ما لب دبت وان جاني خديجة إلماني ذلك الدم خديجة الهريشي تنبرا دابت خديجة وانا كان ناتت قافة إلمنا ما نكجيب سيسينا دابت خيري خديجة هون ديرجما ربي عليه الصلاة والسلام خديجة ما خطب جسم سمو يرجما ربي خشتي وهدو خطب سنرى علمو خنيتف علمو رارجته خلما داتي غافا نمني غرتي إسا خجيب سيتنا دابت غافا إسا همان قباني قبيني ساتي قبيني سيتن تنا دابت ذكريات مكتوبة في ذاكرة النبي صلى الله عليه وسلم طول عمره ما دامت السماوات والأرض ergamaa rabbii sammuu isaa keessatti katabdeeti duniyaa irraa galtee akkamitti ergamaa rabbii isii tana irraa fata irraa fate waliif gali jiru haala kamiin jaartiin ta'e akkas irraa affanne atii duniyaarraa galillee haala kamiin jaarsi keessi irraa affanne intala duniyaarraa galte haakadaa bitariiqati nu salaa sallam khadiijaa wajjin jiraachuu taree waliin jiraatte jaartiin ta'e sin irraa affatte akka abbaa mana keetii sin irraa affatte naam. خيتيانو أن تكون من المتطهرة أو من المتطهر نظيفة في بدني أو نظيفة في بدنها يروي الدو ركني خدفو nama garii agartaa jaartii agartee jaartiin tilibsii taatee deemti gisee deemti huccuu bareedduu uffattee deemti takkaa mana keessa olayte huccuun isiin uffattu huccuu bareedduu isiiti walaakin jaarsi huccuu torbaan dabareetiinis uffateetu magaalaa tana keessa deeme yoo wal cinaa deeman ummanni lameen kun jaarsaa fi jaartiidha hin jirtu jechuudha ni jira moo jiru kun hundinuu maali bakka kanatti rakkinni hasaa osoo hin taane isiin tottolfachuu beekitun jaarsa tottolchuun isiinitti dirqama gaafa inni tottolfachuu beeku جارتي إسات التلتو إسرتي دركميت قافا خنا ما تدفع مفتاح القلبين فران قلبي لمين بك خنتي نيركميت يروه الدو يروه الدو فاميلي جرى جارتا في جارتي قبين يقا قبا walaakiin mana isaanii keessa shittoon takka faan hin jirtu fa'aa ta'e. Dhabaniiti. Dhakkii dhabaniiti miti. Walaakiin ammoo lam yatarakkazuu fi dhaalika almawduu bakka sun gartee qaama qalbiidhaan itti itti garagalanii hin laalle jechuudha. Mana yoo tolseen too shittoo naa kana jettee shittoo hin qabnu fa'aa hin jirtu afaan guutuudhaan yoo ati laatte walaakiin cindahum maal mallaahu bihi caliim horii gahaa qaban dhabaa fi miti. Walaakiin ammoo bakka kana ittumaa hin bayyananne ta'e. ولقال جل ولكن النبي صلى الله عليه وسلم إيرو بابا شتو خيستو إرقما ربي حالك من جلات كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول حبب إلي من, دني من دنياكم الطيب والنساء دنياتي سنتنرى وني نبي رتكان جالتمو دبرتي في شتو yoo gaati mana seente jaartii ta'e shurufkaa alawaadaa irraa dhageesse yoo gaati ol seente shurufkaa dalagaa sirraa dhageesse takkaa eegaati shawaraa baate huccuun tee shittoota kan qabaanne namni kun gartee yaxsil beeynahum beeynahuma attabaacudu fil jasad qaamaan adda fagaachuutu dhufe jechuudha. Jaartiin tee laazimti rakkis dirqama gartee gadhiinxaltee beekuu qabdi jaarsi xiyyaarra maal uffachuu qaba shittoorraa gosa kam dibachuu qaba dhiiru akkamitti manaa bahaa kana yoon ifiisiin qaama qalbiin jala deemtu innillee qaama qalbiin jala deema yoon fi alaga bahanillee walirraa bareeda jechuudha. jaartii wajjiin namni yeroo hedduu gizee magaalaa ba'u namni gariin ka jaartii wajjiin magaalaa keessa deemuu feenee jira. Jaartiin gariin ta jaarsaa wajjiin magaalaa keessa deemuu hin feeneetu jira. Yoo ati agartee akka gaalaa deeman gaala bitan gaala kami deema. Jaartii if duru ergee takkaa inni jaartii dura deema jaartii booda irra deemti deemee deemee gara galee jaartii ilaala jechuudha. Kun hundi maali? Bakka kana namni gartee dhiiroo jaartii wajjin yoo magaalaa deemte akka namni jaartii ta'e biratti harku gammachuun qabdu jira. Moo'isii tanaatu si xiqqeessa, moo'isii tanaa si fokkisa, moo'isa kana yoo si waliin deeme si fokkisa, lameen irra takkuma ta'e. Namaatu nama shakkaa akkasi. Akkasanii namni si shakku jaartii ta'e yoo taate wal cinaa bu'uu deemu maata koonni badan jiru. Jaartii ta'e magaalaa si beeku wal cinaa bu'uu deemu. Ergamaan Rabbi alayhi salaatu wasalaam dirree jihaadaa keessatti osoo deemu jiru takkaa imaloo gaa deemu jiru saxaaboota isaa if duru ergeeti عائشة يبودة تنبسة تعالي فلنتسابق جان قلت والدرقمنا نمني قافو الدرقم والدرا والبودة في قمول تنا فيك تنا فيك يجو إيغا نمني خوالتنا وخفيقون وخراب ودمتهم إيرو والتنا ديمو مالتو قاني ود نمني حرامين والتنا ديمو قافني جارسا في جارتي والتنا مالف ديمو قافتا بكا خانا اللي واتوتو جريج ولبقى لجر نعم خيتيانو ألا تمانع إذا دعا إلى فراشه يرو تكتك يرو تكتك يجرا خن يرو اندامتي جارتين وغان في جارتي إثيرت تياجمي أعذارا قد نفتي تكيزي أدادا أرى متانا ركبا أرى قرانا ركبا أرى تكات أهارا قبو كيزي مالي في دتي أجارسا خنا وجي رفو دداف كيزي لان قد نفتي خنا انداو يرو هدو يرو هدو يجرا maal tuutuu tanaan gad dhufa badiin jaartirraa miti badiin jaarsarraa badiin jaarsarraa yeroo hedduu dhalaan tun dhalaan tun akka keenyaatti hiyyaadduun sayina dhalaan ni yatti kanaaf rabbiin quraana keessatti inna keeyda kunna kaana aziim inna keeyda kunna aziim malli dhalaadhaa jaba yeroon isiin sistama kanaan si gad dhuftu yeroo isiin si walirra fufaa feetu yeroo isiin si laasitti haajamtu kana ati ignoor faa goote jechuudha baawunsi faa goote. waan isii feetu kana sammuuta keessa jiru miti irraa gara galtee dalagaa ta'e deemte dhiirti garii yeroo hedduu sifa wotaadaraatiin deemte sifa wotaadaraa yeroo gartee ifii fadhinnaan itti dhufte malee dhiiroo jaartiin tiyyatuun yeroo tan fadhinnaa qabdi jee gara galee hin laalu jechuudha. Kanaaf attaqxiiq liljimaa waliin rafuudhaaf iskeejuwaa laqaa jechuudha. Torbaan irraa saatam yoo waliin rafne takkaa torbaan irraa guyyaa meeqee waliin rafne dasiija isiillee bixalaaqatiin xurriyyaa. fadhinnaa jaalala isii bilisummaa mataa isiitiin guyyaa kana kana torba irraa akka isaa irratti walii galanitti sa'a akkamii akkana hedduu sanboodoo oobartaayim yoo nufi sa'a barii tokko arganne fayidaan hojii guyyaatti atillee narraa hin qaanfatin anillee sirraa hin qaanfadhu wanni mana kana waliin dhufne ilmaan horree qalbii teenya jaalalaa waliin jiraachu malee nama jaarsaa fi jaartii mana keessatti akka ajinabii waliin jiraatu tuulaa jira yeroo jaartiin fadhinnaa qabdu kan beeyne yeroo jaarsi fadhinnaa qabu kan beeyne jechuudha. isaan hundinuu takka halkanuma hoggaa ifaa dhaamsatan faa achi wal harkan faata jechuudha. Kun maali ilmi namaa kun bakka kanatti qaamaa fi qalbiidhaan itti itti deemuu dhabuudha. Wanni ati ammaan tan akka nama hatee dukkana ifaa dhaamsiteen itti achi deemuun kun maaltu dhufaa bakka hirribaatti namni kuni maa yusamma al-hurriyya inda al-jimaa bakka hirribaatti bilisummaa waan jaamu takka yoo dhabde jaalalkeetti illee guduunfamtee jirti quba qabaa dhochin illee laaffachuu deemti. Walii galii jira. Bakka kanatti garaa fi fuullidhoo isaan qabu bakka hirribaatti illee namni mirgisaa eegamuu fi qabu. Akkana akkana sitti naa jedhu. Nama tokko jaarsaa fi jaarsi gidduu bule. Jaarsaa fi jaarsi gidduu bule. Keessummaa dadhaqe. Namtichi ciisu jira jaarsi illee gamas irra rafti isiillee namuutu sirri adda addaa qabu. Inni gamasii waan ja'uun saan hogaachi fagaate intaliin dhuftamoo firraa rafa jeen. Inni dhuftamoo firraa rafu. Mee amma loluun jiramoo waliin rafuufademoo kadhachuun jiramoo maaluma godhu jirame. Maayitan maaltu bakka kana maaltu tolan gadu inni rafte ni dhuftamoo inni raftaa maali? Maayitan intala araabii takka dhufteetiin mooticha bira. mootichi maadhaa tacrifuuna alxubba fiikum jaalala maaliif beeytanii jeen waan jetteen isiin naxnu nacrifu alxubba fi allamza walgamza qunxuutaa fi walqubla dhungachuu walqunxuuxu waliin taphatuu jaasabiyaartiin gartee waliin taphatu beeku waan jeen mootichi nuti jaalala wannitti beeynu qofalameen addaan banneetuma keessa haa beeynaa jeen waan jetteen duba intalti haadaa maa nusammiihi ibtigaa'u lwalad ilmaan barbaada malee tun jaalala barbaadamtiiti. Yeroo hedduu hawaasni bakka kanatti qabamee jira jechuudha. Sammuu ta'e keessaa baasi. Atiin kitaabaan deemu. Atiin sheekaa kun mana keessatti sheekuma kana taateen jiraatin. Bakka kanatti rakkinaa jira jechuudha. Yeroo hedduu namni maarreen namni waan akkanaa ta'a. Akkas hin ta'in sheekha. Akkuma gabbaate sheekatti illee mana keessatti illee akka rabbiin halaal isii godhatti jiraadhu jechuudha. Wanni baddaata kan jiru. Haitiyaan hoggaanii fi bakka hirriba irraa ba'an waliin qaama dhiqatu waan jaalatana jabeessaa irra jechuudha. Waliin qaama dhiqatuun waan jaalatana jabeessaa irra. Namuutuu gartee akkuma nama hateetti suuta firraa sagaraa tanaa laa hojjetu bishaan fe'e akkasii miti. Ergamaa Rabbi alayhi salaatu wassalaam wal hadiisu alqisa tarwiiha Aayishaa radiyallahu anha warda. Aayishaa waan jettu kuntu أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونغترف معا جميعا oggaa waliin rafne booda naafi ergamaan rabbii beeshiira tokko kaayyanneeti waliin bishaan sun keessa qaama dhiqannaa ha bakka takka hammaaranuu faaquu lahu dacalii dacalii osoo qaama dhiqatanii bishaan wal saaman jechuudha. Naa dhiisi naa dhiisi jechuun Aishaan. Kun maali? Dhiiroo namni jaarsaaf jaartiin kun qaanyiin akkaataa fi jidduun jirti. Bakka takka taa'anii Aishaa fi ergamaan rabbii alayhi salaatu salaam huwa alqudwatu alxasana. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وأن إرجم ربي بلتك أنين تاني بلتك أن يوتاتم إذا نكسات إيمان إرجم ربي تأمن أجر في تكا خانو تنقدو في في خانو تبينه والأبيج إرجم ربي عيسى وجين تايك أمريكا أتي جارتي كي وجين نيك أمريكا نيك أنفتيتو إرجم ربي كان النبي صلى الله عليه وسلم حييا من امرأة في مخدعها ولقالوا جر إرجم ربي نما كان سالفته intala qalama keessa jirtu takka deeraa keessa jirtu intala dubraa daran ergamaa rabbii haalaan saalfataaf walaakin akkasuma waliin haadha mana isaatii wajjin qaama ni dhiqate jechuudha. Kun gartee qaanyii miti bakka kanatti danta dhaba fa'aa jira jechuudha danta dhaba. Naam. Kayyaanu. ألا تخرج ألا ألا تخرج المرأة من بيته إلا بإذني. جارتين هي مجارتاتي ملئ من الرابو. دبو. yeroo hedduu jaartiin waan jettu bakka kanaatti naqa bakka hundaa bakkaan deemu hundaa huniin himaa fi inni maaliidhaan gad dhufte. Akkasuma jaaniin. Akka akkas hin taane jaartiin jaarsaayya gaafachuun hattaa fi mas'ala taafiya. Wahuma xiqqoo takka waan rakkina hin qabne takka wahuma xiqqoo takka. Gabbaatee tuma dukaana faarraa kanatti yoo sukkaaruma faallee bitachuu fedhe sukkaaraan bitadhee dhufaayya manaa godhe. Wayi dida. Ni dida. ولكن أمو هيما يتين غافت تخانا كيساتي مالتو أرغما جاللاتو إسا خناف إدا ميتو جاتين تيجتو لك دلو مقانا خبجانا قبضي حتى سكر سكر اللي هيما نغافتيتي غباتي بتتوغاجي بك خانتي سمو ساتنا غيساتي جالل جارتي ختمتي يرو هدو يرو هدو bakki itti boorootu jaa- bultiin takka jaalalti waan jaartii maayinar jeezaamu waan xiqqoo takka waan jaartiin wanni kun waan xiqqaadha isaa malee hin barbaachisu wahuma xiqqoo ati jettu kanaatu qabii roobaa galaana taatee gabbaati qabii roobaa tun galaana taa gartee gabbaati yoo itti wanni kun waan xiqqoo kanaan isii gaafadha wanni kun waan xiqqoo kanaan isa gaafadha walitti ida'amtee walitti ida'amtee walitti ida'amtee san booda galaana taatee si fuutee si hin jettu. Naam. ختيان ألا تمانع أن يجامعها زوجها بالطريقة التي يرغب والكيفية التي يريد هو جارتي جارتي وجنو غارف فدو أكاتا إني ولي رف فدو سنتي هيا مغدو في يوني في نكنا تيس وجي رف فدو جين هندين أكي إني تي ولي رف سن شريعة الإسلام أخيستي دو وين تينكم عمر بن الخطاب رضي الله عنه تعالى وأرضاه قال تك إرجما ربي دفيا إرجما ربي حولت راحلتي والحديث مروي في سنن النساء الكبرى في باب عشرة النساء عمر المخطب إرجما ربي دفيا إرجما ربي أرجع على خيان قال قال تجيب قال خيان أرجع ران قال تجيب ما لتفهم جارتي أكا أداك ولي تنافسون راي خرابي را قال قال تجيب دبي إرجما ربي عليه الصلاة والسلام ومان جنة آية قرآن أبوي نساؤكم حرث لكم فاتوا حرثكم أن شئتم والحديث سحول الباني في جامع الصغير وكذلك في سلسلة الأحاديث الصحيحة آية قرآن أبي دبرتين تيسن أو روتيسن أكا فيتن تولي غفا دبي إرقام ربي عليه الصلاة والسلام اتق الشيئين وهما لمن رأي قدو جنجاتي الدبر والحيد قم دوبات اتدام في إسيغر تيني حيد ذا إرابو جرو لمن كان يقدو مليم jaartiin tee ooyiruu teeti waan feete keessa dalagi akka feete waliin jiraatu. Akkamitti waliin jiraata achiitu sagantaa jaartiitti mana keessa kaayate jechuudha. Walii galii jira. Kayitiyaan. عدم البعد عدم بعد الزوج عن زوجته عند فورها من الدم أو من الحيض جارتي جارتي رافقات شربو يرو ديني رابوسو إسي حيدي قبدو yeroo hedduu ni agartee jechuudha. Dhalaan tun hoggaan fidhiinee jechi jiru isii mirqaan hin qabne isii akkuma tokko kanatti gaaddisni tokko gubbaa jiru agartee jechuudha. Walaakin kana hundaa'u maaltu godha jaarsaa godha jechuudha. Osuma akkasi jirtu yoo jaarsi isii tarti tolfachiisee bira jiraatee waliin taphate jaarsi xiyyanaa waliin taphate mirqaan haa qabate isii leen gartee if babbareechite jechuudha. والحديث تروي عائشة رضي الله عنها وأرضاها كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ القرآن في حجري وأنا حائض وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضع رأسه على فخذي وأرجله وأنا حائض عيشان ارقم ربي عليه الصلاة والسلام حالا ندير ارقم ربي جارتي ساتي وجه من خيستي أكم جرات شتر مالك ارقم ربي دينار دفع أن يكون لنا أسوة أكلت اتلال لنا في ملئ أكا سينا قراني بلا دمر عيشان وانجت ارقم ربي anaa xahara hin qabne gudeeda kiyya gubba irratti mataa isaa kaa'ee takkaa ciisee qura'aana qara'aata. Ayyu zikri afdalu qara'atu qura'aan Illaahi subhaanahu wa ta'ala irra caalaan zikri ta'e qura'aana rabbii qara'u irra caalaa zikri ergamaa rabbii yoonii fi Aayishaa waliin irratti Aayishaa gubbaa ciisee qare dhiiroo maalayyaa almudaacabatu maa bayna zawjeen jaarsaaf jaartii waliin taphachuu min baabee oolaa jechuudha. Isaa itikaafa jiru Aayishaa isii xahara hin qabne mana isaa keessa kana mataa ol kaayee masgiidaa fi manni isaa waliin maxxansaa jiru Aayishaan osoo xahara hin qabne ergamaa rabbii rifeensa faarraa filchisaa taa'e. Kuni maali? Yoonii fi jaartii ta'e bakka hundattuu anaasi cinaa jiru ittiin jaartiin ta'e hin darbite. Yoon kaan jaartiin ta'e waggaa takka dhalte sifa manguddoo takka si gabbaate. Sifa manguddoo yoo ta'e gartee bas nama horraa takka gartee nama nama horra jaataa'e. Akka akkas hin taane jaartiin ta'e hatta amata jaatama torbaatama saddeettama illee gaafa jirtu strong jeen si cinaan jira akka isin feetu akka ati feetu siif taate walii gali jiru ergamaa rabbii alayhi salaatu wassalaam garii beera isaa osoo waliin rafu jiru takka osoo an soolaa takka jala waliin jiru sun maymuuna ajannu faqaalat faxittu xaharaan dhabeeta osoo ergamaa rabbiiti waliin an soolaa takka keessa jiru فخرجت وفي رواية فانسللت من الملحف فأخذت ثياب حيضتي huccuu gartee yeroo namni xahaara hin qabne uffatu sun uffadhee fa'aa dakalanii fi milhafi. Kootu seenaan jedhan sooluma isaa sun jala achuma jala seenee waliin turreeta. Walii gala jedhu. Bakka kanatti jechuudha. jaartiin ogaa xaharra dhabdee isiillee xiqqoo qaamaa isii dadhabaa dadhabina qaamni isii dadhabu kana hanga dandeessutti jajjaba isii cinaa taa'e. Waliif gadi jiru. Gaafa kana maaltu dhufa? Isa jaarsa kiyya kun anaa xaaran qabne illee kan farda isaa mee wallahi jaarsa kiyya kun dhugaan na jaallatas jechuudha. San booda maaltu dhufa? Miftaaxul qalbeeni bakka kanatti argamte jechuudha. Naam. Kayitiyaan. المداعبة واللعب waliin taphatu jaarsa biyyattiin bakka hirriibaa qofatti miti waliin taphatan waliin taphatu manuma kana keessa osoo jirtu osoo waan takka godhamti hin jirre waliin taphatu achee keetti afaanuma dhaabdeen taa'e mana keessa walii gala jira mana keessa rakkinni jiru namni waggaa bakka hirriibaatti faayyee waliin haa taphataa jennu gizee kaan ammoo illee achumaa kitaaba kaan dubbisa isii illee achumaa alawaa dhumma keessa isifaata takka ilmuma isaa ilmuma isiitii wajjifaa teessee yeroo isii dabarsiti jechuudha. dhiiroo ergamaan rabbii alayhi salaatu salaam mana keessa haaluma kanaan taa'u ture lakkii haala kanaan taa'u ture. بل إرجما ربي عليه الصلاة والسلام حديث إمام النسائي كتاب ساق سورة الكبرى خيسة باب عشرة النساء سودا في عائشة منتك خيسة إرجما ربي تولين ترى فكخد على له منتك خيسة إرجما ربي تولين ترى زارت سودة عائشة زارت زوت سودة عائشة مع النبي صلى الله عليه وسلم في بيت عائشة سودان إرجما ربيتي في عائشة من إنسان جرين دفتين زياد دبا عائشة رضي الله عنها وأرضاها ونتم فأقربت لها طعاما وفي رواية حريرة وفي رواية خزيرة حريثة شورو حريثة تفون اندلق امتنا تكا تعالى اندلق امتنا سودا داف ديشتي وان جتين نياتا خانا نيادو سودان نيادو جنة مدرو نياتا خانا نيادو وإلا لو لتخن بها وجهك nyaata kana amma kottu nyaadhu yoo nyaanne fuula keetittiin si diba jettee nyaata kana. Soodaan waa jetteen ani nyaadhu. Asuma lafaa kaatee hariisa fuutee fuula soodaatti adiin isa adiin isa kijibamu. Fuula soodaa fuutee gargaru. Soodaanis fuutee fuula Aishaatti tanaa tana hedduu maaltu dhufee rashaa mana keessa kaatee jiru. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يضحك ارجم ربي لا لازم تخوف عليه سلا من تاتي مال جنني اسمي ده توتني isin sodaa rabbiin qabdan magaalaa biraa dhaabeetuma fi buta biraa keessan jechuudha. Walaakin ergamaan rabbii alayhi salaatu wassalaam dubartii lamee mana keessa akkana wallolchi akkanatti ta'an tana dibdee mana keessa akkana walaali tana taa'eetuma itti kofale jechuudha. Ijoolleen dhalaalee lamee walitti hafatu jira jechuudha. Waligala jira. Duba wayita kana fastaadanuu Umaruu Umar hayyama gaafachiise. Umar hayyama gaafatee mana seeruu irratti وان جيل ارجم ربي عليه الصلاه والسلام عمر يسند فجراتي فاغتسلا دما فاغتسلا وجوهكما فولا خيسن ديما دفاري كذا ديما ني فولا سايري كتني نجار دفنيتا هوغا نمني لا ورسني نمني نما غدت سيمبيا هوغا نمني غبه تبدا من خيسن ولي قال جل يوم مو كلمه تيسيت ما كم تدرجه تشراتي تناتني دي ما تدفا اوسماتي اغرتو جالتي تلافتا دينتي جالتي لافتا دينتي قتيال يرو هدو يجو bakka jaalalti itti hawaasaa qabamaa jirtu saahiba iddummaatu saahiba isaa kana fidee mana guureessu jaartiin silaa isaaf tolfachuu feetu manni isaan qaban gurfaa takka mana tokko kaan alawaadaa kaan shaawar isiin amma mana kana keessatti jaartiin ta'e yoo filiipsii taatee si taate si teesse yoo nama kana fidee mana kana tolfeet akkami si teessise isiin maal godhee godhoon firrumaa waa shiita jaansu rufutteetuma xarafa sun teessisiisin gizee namni imalaa dhufe namni gizee imalaa dhufe yeroo hedduu nama qeebala jaanii bakka kanallee dogongora hawaasa keessa jiru jechuudha. Namni gizee imalarraa dhufe saahibboowwan mana guutanii nama eeguu qaanye. Isa qeebalanii miti gadhiisaa nageetti heeyyamee yeroo biraa walitti bilaa deema. Lianna ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam hadiisa siyaaqa jaabiritti waan jeen jaabiriin atazawwaji ta'a. Fuutee jirta yennaani ee fuudhee jiraa jeen. Imalarratti yeroon kun imalarratti waan jeeni abikiraan am fayyiban dhiiroo intala dubraa fuute moo intala garoobaa fuutee jeen waan jeeni intala garoobaa takka fuudhe هل لا تزوجت بكرا تلاعبك وتلاعبها وتضاحكك وتضاحكها وتداعبك وتداعبها ما عرف انت لدوراتك وتكفورين تستبتشيستو تأتي اللي انت بتشيستو تسجيني انتو تأتي اللي انت انتو تمنى خيسا ولي انتبت جناني جابري وانجي يا ارقما ربي برب ولي عبان خيالو حدب ديه yatiima sagalarra dhiisee ijoollee akka isaanii xiqqoo ijoollee qunfeenee jeen akkas taatu baarakallaahu rabbi gartee barakaa keessatti haa kaa'uti fayyidaa qadimta. Hoggaa mana galte jeen falkeeysan keeysa dalagaa gartee nama colleedhaa dalagijeen hoggaa mana galtee jaartii ta'e itti idaamijeen bakka biraatti ilma barbaaddatu jeen namni hoggaanii fi malarraa dhufee jaarsaa fi jaartii walitti idaamuu fadhan obsan qabanii hanga namni irraa deemu ati obsan qabdu hanga namni walitti idaamu qabna ta'e. waliigalu jira bakka kana namni hin beeku jechuudha namuutu jimaa isaatii fi waan isaa qabateetuma miikaa isaa gurraacha dhufeetuma dinqabeetaa jechuudha. jaartiin achi jaarsa kiyyaa dhufettee mana kana keessa if rakkitee kaan dibattee kaan urgeessitee kaan itti dhufanii isaa wajjin mana guutan jaartiin teessetuma sa'a lakkoofti. Isaan kanaa beekanii irraan deeman jaarsaa beekeen irraa deeman jechuudha. Nasab qissa. Ergamaa Rabbii Alayhi Salaatu Wasalaam wanni akkanaa isarratti argame. Wanni akkanaa kun isarratti argame mana isaa keessatti guyyaa Zeenabaa fuudhan ummanni hundi nyaata nyaataniiti bahanii kutan. mee halaal quraana waliin yoo deemne ilma namaatti waliin dhabnu hadiisaa waliin yoo deemne ilma namaatti waliin dhabnu yoo tana achi inni gartee kasi zigaalu ta'e zigaal isaa sun mata dhoobbatee deeme jechuudha. Aayaan quraanaa bu'e ergamaan rabbii mana isaarraa gabbahee ijoollee lama mana keessatti fite saabaarraa ergamaan rabbii gabbee arrani kaa godhatee jaartii wajjin namni rafu nama halkan aruuzaa warra aruuzaa buluun dhageenye hin jiru aruusichaa wajjumaanii lulluqachaa bulan. du'aa isaanii du'aa hin godhiniif du'aa isaanii uta biraa qaban tar biraa qabalu jedhu. Daba wayita kan ergamaa rabbii gabbee ol deebi'e gabbee ol deebi'e rakkate aayaan quraanaa bu'u. Anas waan jeen ijoollee manni lameen sun hin baane dhaqee ilaala uummanni ta'anitu haasoo isaanii haasoo jira. Aayaan quraanaa bu'e girdoon gabbuute uummanni lameen kaanii kun aayaan quraanaa bu'e malicha gayra naaziriina ilaahu. Faayidaa duciitum yoo nifi nyaataaf isin yaaman nyaata nyaadhaa miirarratti deebi'a. Quraanni kan jedhu. غير ناظرين إناه يو ناني دسيرة جراتهم هنگا ناني بالشاتوتني ورا أروزان تاينا آية القرآن آخر دبرسيج هنگا ناني بالشاتو بيران تاينو مني والبيرا تاو فرد بيفو بيرادي نيجي ناني بالشاتو سنجان أولسيني ناتا كينا دوتي تعرف أنا زاغوري ديم خلاص وني بدو جو إسا ولد ديس مالف أمنو كون إفي فولدو فو دمالي أكاتي إسا إساني تاسو تمني فو ولي قالوا جو خيتان حديث جابر ما قالنا جاسف جاتي كان في ولين تبو تشدن تاني نما جير ايغا جارتي فودم سغنتان جيرين ثاني مال نياتا مال دغن فولدر مال كم درغنا المان خنا على كم قد اسلام وني انسان هاسن خنما جارتي وجين الكل ولي في بننجو جارتي وجين ديرا غرت علتي نما بريدا هوغالو غرغلم من كيستي جارتي نسا نيسو جارتي نباري دوغاني منسي نجر مجر أتي جارتين كي من خيستي أما سمعت قول الشاعر الزوج في عين الزوجة طفل كبير جارت من قد أخون إذا جارتي خيستي دائما قد إني دائم دائما يتون نما تبفد يتون ولكن أمو قد نقد تمنى من خيستي تبتشو فد يتون تكايسين ينسي ولين تبتشو فيت يوم تبتشو فين بك خانت اللي جالت إغتشا ديمتي على اللون عائشة رضي الله عنها وارضاه إرجما ربي تين وسوم أنا خيسة شيء سجلتو إرجما ربي تفكيفت وأنت تيجي إرجما ربي يوني في رئيك أبات يوني رئيك أبات رئيت أنا يوني في لقته كبوس لقى جمانتي لقى قرتي جارة قرتي أفيك أبو خميدان سا جنة خجمانا يوني في أمو خميدان دتشي نساب بنا تتأفين كم لتكاتميرن كبان نيو أقرتي رئيت يتن إيسا بوبافتي إرجما ربي وأنت رئيت يتنم ganda caffeetii fi ganda meeyilii isaa bareedaa sunitti bobbaafadhaa jeen dhiba waan jettee akkas taatu caffeen sun anaa quba qabaatu. Maaltu yeroo kanatti guyyarraa namni kuni tajdiidul hubb jaalatan haaroomsu almahabbatu aw alhubbu jaalachituun akka midhaanitti. Midhaan kana yoo nifetti guyyarraa biqila kana bishaan jalatti hin buusne yoo nifi disheetti hin barbaanne yoo nifi jala hin qoqqonne bakka jiru mukni kun maal ta'a fadhiidee bakka jirutti maxaxee dhabama jechuudha. جالتي تونسي أتي بوجرة جالتي أنت مال فيت مني خي مال فت اللي خي مال فت أتي مال فيت وني فت إن جالتي أنت راجم الدمار وني جالتي أنت راجم الدمار وني جالتي أنت راجم الدمار خنون داو يو خطبتين ديمين أتي بوجرة على ما سدوا قال تبودا خلاص أتي نما جرات تجرتو جرو ورتي من جملة المسلمين نو مجراتك ولي جرات تجرتو ولي قالوا جرو نعم خيتانو أن تبتعد أتي رافقاتو ما رافقاتم badii jaartiin kee daleeyde halkanii guyyaa ulee godhuufi takkaa badii jaartii dalage halkanii guyyaa ulee godhuufi nama agarte yoo ati amatamee eeqa tola oolteef guyyuma tokko badii teessirraa agarte gaafa sun magaalaa dhabde iyyite gamana iyyite gaafa kaan ati san boodallee amata dheeraa tola ooli gaafa guyyaa tokko ati gaafa kaan waan akkana karaa nan goone gaafa kaan jettee ni dhokkoyti anta asbaxata ta'uddu masaawi'ahaa dilii isii ni lakkooytaaf dhiiroo khayrii isii sii godhu jiruu lakkaa'uu dandeessaati. Badii isii irraa takka taa'amata shan duraa dubbate. Khayrii isii irraa taa'ama shanan kana boodaa dubbate kaa'ama shanan kana duraa dubbate yeruma hundaa'u yoonii fi jaarsi badii jaartii qofaaf dura kaa'ee bultiin isaa bishaan wajjinti. Khayrii isii yaaddeef dhiisee ijji isaatuun akkuma ciitichaatti wahuma badduu irra bu'uu fi takkaa baduma isii yoo lakkooyte tanaatanii gidduu jaalalti mana kana keessatti taduubuu beeyxee dhabamti jechuudha. Kan itti aanu. Yoon fi abbaan manaa dalagaa irraa gale. Bakka kana haa beeknu jechuudha sirriitti. Abbaan manaa yeroo dalagaa irraa gale jaartii mana keessaa alaa wajji hilmaxluub akka jaarsi kiyya waggaa dalagaa galetti namni waggaa alaa galu dadhabee alaa gala moo isa mirqaanii alaa gala. Akkamiin galee alaa gala? dadhabeeti alaagal jaartii mana keessa jirtu tuni dandeettii rabbiin isii kan irraa dadhabbii jaarsaa hularratti irraa lafa kaa'u dandeesse jechuudha. Dadhabbii jaarsati bishaan owwaachi keessee fi nyaanni ni barbaadu kana huccuu ni jijjiiratu kana fuula bareedaadhaan gammachuudhaan hoggaa inni ol seenee dhungatu ajaa'ibaati rakkaa ajaa'ibaa dhungatee haagii kan ta'ee fi martee fuula bareedaadhaan jaarsichi kan ol neeyitee baga rabbi nagaan si gal nagaan naa galtee bari yaada kee du'e bara amma ni na dukkana yoo itti namtichi kun bakka jirutti dadhabbii ni buufate jechuudha. Maal jedhan? Yoo ammoo hoggaa inni alaa ol seenee awulaadak facaluu facaluu. bar ijoolleenti waan akkana kanaa goote osoo masruufa mana nuu kaayin deemte kun ijoolleen achitti ibidda ganneete achi kun maarreen ta'e warri ollaa ijoollee maarre yoonii fi inni oluma seenuu irratti quba kudhan itti caccabsite jaarsi kun dadhabbii miti tabiraatti isa qabate Namni lama mana galuu fadhu hajaansu. Namni halkan roobaa manni isaa dhimisu mana galuu fadhu nama jaartiin hamtuu mana keessa jirtu yaa rabbi silaa aduun tun dhiiruu baattee fadha jechuudha. Akka akkas hin taane jaartiin dandeettii qabaachuu qabdi. jaarsi hoggaa alaa galee dadhabbii jaarsi si ulaaratti irraa buusu. Ati hin tahin jaarsiin keessarra hin tahin hoggaa ati guyyaa masruufa isiitii fi ilmaan isiitii jecha magaalaa oltee jireenya mana keetii oomishachuudhaaf guyyaa kuulii oltee takkaa dalagaa oltee galgala gizee mana galchuu jaarsiin ta'e ganda ollaa jirti jechuudha. Manni kee dukkanaawa wanni takka mana keessatti hin godhamne isiin ganda ollaatii teessee geeloo ta'e isiitii wajjin oduutu jirti jechuudha. Gaafa kana namticha kana keessa maaltu dhaga'ame jechuudha. namni inni ganama ba'ee galgala galuuf eenyu akka isin jiru bareeddu jiraattu ilmaan isaa akka isaanii jiru bareeddu jiraattu akka inni jiru bareeddu mana isaa kana keessa jiraatu yoo ammoo oggaa inni mana galee wanni inni nyaatu mana hin jiru ijoolleen ganda keessa jirti haati ganda ollaa jirti mana goggogaa kana keessa taa'ee dhiirummaa isaatiitu itti dhaga'ama jechuudha. Akka akkas hin taane jaartiin bakka kanatti illee dammaqa gaafa kana badiin jaartiirraa badiin jaartiirraa badiin jaarsarraa jechuudha. Isaatu dogongora jiru kana hundaa'u sirreessa. gaafa inni waa arge isiidha tabajjii galu gaafa inni waa arge tabajjii galu isa ta'a jechuudha nam ta'ichaanu yeroo jaartii dubbatu yeroo hedduu jaartiin afaan dubbatita wanni amma dubbatu jiru kuni al-ilaaj dhukkuba dubbanneeti dawaa isaa waliin dubbachaa deema ture dhukkubni jiru kan dawaan isaa akkas ta'uu qaba jechuudha yeroo hedduu jaarsii jaartiin ogaa jaartii ogaa dubbatu jaartii yaa nurraa gaddaa bafaa nuti banii numa ittiin. Jaartummaan ati jaartiidhaaf eeggattu mana keessatti hoggaa isiniin dubbadeetti afaan nuti hin baniin dhiyeessu gaafas hin jette mucaan tun sifa jaartiiti mana keessa jiraachuuf jirtu sifa jaarsummaatiif waliin jiraachuu jirti. Badiin eenyurraa isarraa jedhu. Waliigalu jiru. Akka akkas hin taane yeroo hedduu ammaas yoo nuti jaartii mana keessa waan ni goggooteem ilmi namaa kun ka jaartii uleen qaceelchitu saasuu illee dogongoree. jaartii uleen hin qajeelchitu. Jaartii maaltu qajeelcha? Jaartii sammuu isii yoo hatte jaartiin sii qajeelchi. Jaartii qaama kana yoo tumte jaartiin gariin tumuu aadaa godhatu jiru. Yoo ati tumtees isiin dandaa siin qabdu. Kanaaf Aishaa radiyallahu anha wardaaytu maa daraba annabiyyu sallallahu alaihi wasallam imra'atan lahu walaa khaadiman lahu walaa qaxxu. Ergamaa rabbii takkaa jaartii isaa akka tuman. Beera sagal qabaachuu ture. Saayilanii wajjin guyyaa tokko ol dura dhaabbatee walitti hin dubbanneef dhiiroo aayaan quraanaa فهجرون في المضاجع واضربوهن بكي ربات اللي أوداني إسي اللي دواجا إرقما رب دويني آية قرانا تندلنينا آية قرانا دوانسون أجاج يولو جي ثواب التركتنيت أجاج يولو جي ثواب التركتنيت قافقا إرقما ربي عليه الصلاة والسلام دبرتين دوينا إيسا جين عمر المخطب قافقا دفع إرقما ربي دبرتين دوينا إيتي دبرتين زئرنا النساء دبرتين متى جبات يقلتين وان جينا يوني بيسان ديدن akka isaan adabamanitti dhawaajeen eegasii dhalaalee torbaatamaatu halkan takkatti ijtamacna fi beyti nabii sala allah alai salam cindamaa kharaja min salaati subh salaata subhii irraa ergamaa rabbi waggaa mana galu dhalaa torbaatamaatu mana ergamaa rabbiitti marsee buleesu maal taatan jaarsa keenyaatu nutume jaarsa hundi jaarsee bata duba ergamaa rabbi alayhi salaatu wasalaam ulaa'ika leysu bikhiyaarikum ummanni sun irra caalaa keessanii miti خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي الرجع على خيسان نما جارتيف تولولم أن اللين الرجع على خيسان جارتيف يفتولان ولا جي جارتيتم يتون اتدازنت من دا جارتينت حر ريچم yoo kadhattee gama hedduudhaan wallaantee wallaantee wallaansa kana dadhabamte yoo fi uleen tun isii qajeelchitee jette ulee sun akkatti ilaalta yoo uleen umaa takka isiin goone ulee duratti sammuu isii tana booji'uudhaaf tattaaffii godhe rakkinni isii bira jira jechuudha. waliigalu jira nam akka isiis afaan hin dubbanne yeroo hedduu ammas dhalaantu yoo qotaa haate wallaahi gaasiriif qabsiise yoo qotaa haate gaasirikii guyyaa jisi qabata akka isiin qotaan haane waan isii feetu sun godhiif dhalaantu naasa walitti qaafaa ka gandarraa faa dhageesse takka hanuma dhageesse takka oduma duulaan yuutuun waan xiqqaa takka dhageesse mirqaan teessii mufeet waan hundanitti naasa yurraa su'eteen mucoo tana qalbii cabse isiilleen gaafa ati fardii jireenya manaa irraa haasawatu rakkinuma manaa nutti haasawee isin jetti. Walii galii jiru. Naam. Kayitiyaan. An tastashiira zawjatak haadha mana keetiitiin mari'achuu. Waan gartee rakkina baasee jaalala namaaf magarsaarraa haadha mana keetiitiin mari'adhu fi maa yakhussu lbeeti. Waan mana laalchisu fi maa yakhussu ka anta bizzaati. Waan jireenya kee hadhuufaa laalchisu. waan jireenya kee kaduunfaa laalchisu haadha mana keetiitti mari'adhu waan mana kee laalchisu haadha mana keetiitti mari'adhu waan ala kee laalchisu haadha mana keetiitti mari'adhu gaafaati isii tanaan mari'attee sammuu see keessa ni katabama lakkaa jaarsi kiyya kun diluma kanaan anisa kana biratti nama jabaadha rakkina isaa haalaatii fi hamanaatii fi kaduunfaa hundaa'u anaan mari'ata lakkaaniin tun dhugumaan isa biratti jaalatamtuu irratti hin jetti sanbooda sammuu isii keessatti wayitii katabdi jechuudha. يوم مو إيجا بعد ما تخطط وتنفذ تسمع منك إيجا تسجن تاخيسي بلانا خيسي وانسم بكانجا تبودا